Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda miliyoni za nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkurikije mu rundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha i nairobi muri kenya harakoraniye ibiganiro vyo ku ncuro ya gatatu ku kibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa repubulika ya demokrasi ya kongo na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe. Yetu ni kuwasaidia, yetu ni kuwashika mkono, yetu ni kuwaombea, lakini jukumu kubwa litakuwa nyinyi wenyewe kama Wakongo.
Uyo ni Uhuru Kenyatta umuhuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ata bandi bantu bafise ubushobozi bwo kugarukana amahoro arama atari abanyekongo ubwabo u rwanda rwifatanije n'isi mu gikorwa cy'iminsi cumi n'itandatu kigenewe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa inkino z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ziri ko zibera muri qatar zigeze ku munsi ugira icenda aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagira umuja ni mu kanya amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye muri kamerune aho abajejwe gutabara imbabare babandanya ibikorwa inyuma y'isenyuka ry'umusozi waguye ku bantu rigahitana abashika kuri cumi na bane ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu rayana itangishaka ubutaka n'amabuye y'umusozi byasenyukiye ku bantu ejo ku mugoroba w'umunsi w'imana aho abantu amajana n'amajana bo mu karere k'uburengero bw'igihugu bari baje ku maziko y'abantu bitavye imana mu kwezi guheze iryo senyagurika ry'umusozi ryarongeye rikomeretsa abantu batari bake abajejwe gutabara imbabare bavuga ko bakeka kuba hariho abantu ubutaka bwaguye ko bataratorwa abanyagihugu baragandaye bakaba kandi bifatanyije n'abajejwe gutabara imbabare mu kurondera abantu bakizimiriye muri iryo sanganya mu bari bahari rosette ngumfak avuga ko yabonye ubutaka busenyagurika bugwa ku bantu benshi harimwo n'abahungu biwe babiri abandi bavuga ko imbere y'uko ubwo butaka busenyagurika bari bahejeje gusengera abantu bitavye imana hageze umwanya w'urubanza rwo gukaraba aho bari ko basangira ibinyobwa n'imfungurwa ubushikiranganji bujejwe inyubakwa busaba abanyagihugu baba muri ako karere bavuga ko n'ubu kakibangamiye ubuzima bw'abahaba kuhava vyihuta bitagenze uko bakabakura ku nguvu
urakoze oriana leta y'ubushinwa yafashe ingingo zo gukomeza umutekano kugira ngo ihangane n'imyiyerekano y'akataraboneka imaze iminsi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde imyigaragambyo yatangiye kuwa gatanu ushize mu mijyi itandukanye no muri za kaminuza itewe n'uko abaturage barambiwe guma mu rugo imaze imyaka itatu bavuga ko imaze kubazengereza mu rwego rw'ubwisanzure bwabo n'imibereho yabo muri rusange ku buryo bw'agatangaza barasaba perezida Xi Jinping kwegura uyu munsi polisi yazindutse ihagarika abantu mu mihanda ikabasaka cyane cyane mu murwa mukuru Beijing no mu mujyi wa Shanghai by'umwihariko yashakaga kumenya abafite ikoranabuhanga ryihariye ryitwa VPN n'irya Telegram ubusanzwe zirabujijwe mu Bushinwa ariko abaturage barazikoresheje cyane kugira ngo batumaneho mu myigaragambyo kandi bahanahane n'amakuru yayo kugeza ubu kandi umubare w'abantu batawe muri yombi nturamenyekana ku rundi ruhande imyigaragambyo yatumye nyamara leta itangira kudohora ingamba zo gukumira covid cumi n'icyenda nk'i beijing guverinoma yatangaje ko itazongera kuzitira karitsiye zibonetsemo virusi iguanguzu mu majyepfo y'igihugu abaturage ntibazongera gupimwa bya hato na hato naho mu mujyi wa urumki umurwa mukuru w'intara ya shinjiyang mu majyaruguru amasoko amangazini na za bisi zitwara abantu bizatangira gufungura buhoro buhoro muri iki cyumweru
barakoze bagenzi bacu toma kamirindi na riana itangishaka badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi na mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini i Nairobi muri Kenya harakoraniye ibiganiro vyo ku nshuro igira gatatu ku kibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhuza Uhuru Kenyatta yabwiye abanyekongo ko bategerezwa gutahura ko ari bo bategerezwa gukora umuti gutora umuti w'ibibazo byabo abandi bose baza kubafasha gusa muri ibi biganiro bizomara iminsi itandatu bikitabirwa n'imirwi y'abarwanya ubutegetsi irenga mirongo ine abatari bake bavuganye n'ijwi ry'amerika kuri uyu munsi wa mbere ntibari bwashike muri kenya ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza abantu amajana abiri nibo bitezwe kuba muri bino biganiro bizomara iminsi itandatu nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu ca kongo felix tshisekedi ku murwa mukuru wa kenya nairobi ibiganiro vyo ku nshuro ya gatatu vyatanguye hari perezida evariste ndayishimiye w'uburundi uwa kenya william ruto umuhuza wa matati ya kongo uhuru kenyatta n'abandi abanyacubahiro b'umuryango wa afurika w'ubuseruko barimwo umunyamabanga mukuru wabo kongo yaserukiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu christophe rutundura hari n'intumwa za onu n'ubumwe bwa afurika n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu abandi bakuru b'ibihugu harimo wa kongo rwanda na uganda babikurikiraniye ku buhinga ngurukanabumenyi abafashe amajambo bose basabye impande zishamiranye kumvikana imihari y'inyeshamba bayihamagarira gushyira hasi ibirwanisho uhuru kenyatta yavuze asa n'ubukarira abakongomani abibutsa ko umuti w'ingorane ariwo babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe ya kwamba amani ipatikane haitapatikana kutoka wengine itatokana amahoro kugira aboneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova handi mubwirizwa kwiyumvisha ko igihugu ari canyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka mumenye neza ko ubutunzi bwa kongo ari ubwo kubafasha atari ubutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu mubimenye mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene twe turaha kubashigikira gusa kubafata ukuboko no kubasengera mugabo uruhara rukomeye ni urwanyu mwebwe nk'abakongomani kama wakongo perezida paul kagame w'u rwanda adasiba kwagirizwa na mugenzi we wa kongo kuba igihugu ciwe gishikiye umuhari wa m23 umaze igihe wigarurira uduce tutari duke mu ntara y'ikivu y'uburaruko uko arwa avuga niko avyuka avuga nyirabayazana ni ubudashira amasezerano mu ngiro The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached. at imvo nyamukuru various- y'izi ndyane zidahera ni ukunanirwa kubahiriza amasezerano yashitsweko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze ndizera ntakekenya ko kuri iyi nshuro utu twigoro tuzozana umusaruro
yugurura ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma perezida evariste ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa yase muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro yabahaye akarorero ku masezerano ya arusha yo mu bihumbi bibiri aho igihugu ciwe casubiranye umwizero Au Burundi, il y avait presque 10 groupes armés. Nous avions 17 partis politiques protagonistes.
mu burundi hari imigwi igwana igera kuri cumi twari dufise imigambwe cumi n'indwi itumvikana ariko akarere kamaze guhaguruka abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka amahoro raba uyu munsi abasirikare b'uburundi baja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro ntimwihebure nimwemera kugandira ataburyarya muzoronka amahoro Vous aurez la paix.
felix tshisekedi wa kongo nawe yavuze ko ari akaryo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro yasavye abavyitabiriye kutayipfisha ubusa Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Itourie, vuba bwa ngo tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za ituri manyema kivu y'uburaruko n'ubumanuko na tanganyika icyo ngereranya no kwibira mu mazi dutegerezwa kunumya urwamo rw'ibigwanisho kugira duhe amahirwe icifuzo cacu rusangi cyo kubaka igihugu cacu
notre pays.
umuhari M23 ntiwitavye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo umunyarugero karemera Canisius yavyemereye ijwi rya amerika ubundi mu itangazo duherutse gushyira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira akatwakira kugira ngo tumubwire ibyiyumviro byacu n'ibitekerezo byacu ku bijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu hanyuma rero ababashije gutumirwa bakaba bagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izaba ireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu ku byerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo n'ubundi ni ukumusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i rwanda twahise turishyira mu bikorwa ahubwo icyo dukomeza gusaba ni ukugira ngo na guverinoma ya kinshasa nayo nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza umwari M23 uvuga ko uzubahiriza ivyavuye mu mubonano w'i Rwanda muri Angola mu ndwi iheze mugabo ugabisha ko buri gihe uzosotorwa canke ukabona abanyagihugu bicwa atakizobuza kusubira kwatsa umuriro mu gihe imihari inyeshamba irenga mirongo ine yariyo yitezwe muri bino biganiro vy'iminsi itandatu abaserukiye amashirahamwe yigenga n'imirwi yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'ubumanuko ntibageze i Nairobi kuri uwu wa mbere batubwiye ko bacubugaraniwe i Goma ku murwa mukuru wa Kivu y'uburaruko kumva batazi bansebwira ikindi badutangariza bari bavuye mu karere kabo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze eroje buri kaneza ijwi rya amerika
mu rwanda abagore bakora imirimo itandukanye bateza imbere bavuga ko kutazera ku byo abagabo babaha byatumye ihohoterwa bari basanzwe bakorerwa rigabanuka babivuga mu gihe u rwanda wifatanije n'isi mu gikorwa cy'iminsi cumi n'itandatu gifise umugambi wo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda kuva tariki makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe kuzagera tariki ya cumi z'ukwezi gutaha u rwanda rwatangiye ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa bamwe mu bagore bavuganye n'ijwi rya amerika bakomoka mu ntara y'iburasirazuba bavuga ko bamenye ibanga ryo guhagarika amakimbirane yabaga mu miryango yabo urabona twebwe tugendana amafaranga ntabwo tukibasabiriza ngo twebwe dutera induru umunyu amavuta byose turabyibaza tukanabbyisubiza babona bari ku meza barya niyo mpamvu tuzajya kubitwa nka mbere
iki gihe ntawe ukiri kubaza umugabo ngo mpumuye mpa amavuta mu isabune ibyo ntibikibaho rwose nta mugore ugikubita buriya byose byapfiraga mu gutesha umuntu umutwe umusaha buri kimwe cyose umva nkanjye jari nta kintu nabaza umugabo nkatwe abakecuru ubu turi mu cyiciro cya mbere badushyize muri viyupi iyo igihe kigeze baraduhemba utwo dufaranga nk'ubu naba nayahembwe nkahaha hano mu isoko akabona ndatuye mu rugo turariye madamu saverine uwimana uyobora umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro yemeza ko amakimbirane menshi basanga mu miryango ashingiye ku bukene usanga amakimbirane ashingiye ku mitungo ariko cyane cyane iyo mitungo ikaba ishingiye ku mikoro make aha handi mu kinyarwanda bavuga ko n'abasangiye usa bitana ibisambo ubona iyo wa mugore uhora muri twa turimo two mu rugo adafite icyo yinjiza wa mugabo wakoze wagize icyo yinjiza akenshi usanga icyo yinjije akigira icye wenyine ku buryo wa mugore nawe yashaka kugira icyo asaba icyo gihe umugabo akumva ko umugore nta gaciro afite kuko na ya mirimo ahora akora yo mu rugo atayiha agaciro wimana agaragaza ko kubonera umugore umurimo umuzanira inyungu ari imwe mu ngamba zakemura burundu amakimbirane akunze kugaragara mu muryango kugira ngo rero n'ayo makimbirane ashingiye no kugusaba no kumva ateze barampa agabanyuke ni uko na wa mugore yabasha kubona umwanya wo kwitabira ya mirimo ibyara inyungu niba ajya no mu buhinzi agahinga agakora bwa buhinzi busagura atari uguhingira gusa ibyo guteka byaba binashobotse akinjira aho yakorera amafaranga kugira ngo nawe abe yagira ikindi agura yakwigurira cyangwa yagura mu rugo kubera ko mu by'ukuri usanga ubukene ari indiri y'amakimbirane ku ruhande rw'abagabo nabo bashimangira ko iyo bafatanije n'abagore babo mu kubonera ibitunga umuryango bizana amahoro abagabo barabibonye yuko umugore yakora akamuha ubwo burenganzira bwo gukora nk'uko bikwiriye ya amakimbirane yagabanutse biranagabanuka cyane kuko iyo umugore ateye imbere niwe amenya n'umuryango cyane usanga n'abana bitaho cyane gusumbya umugabo nta mugore udusaba umugabo hari nubwo ajya muri icyo ajya kubona ukabona azanye n'akabido karindwi k'igikoma mu kingwe kugeza ubu mu rwanda hakunze kugaragara amoko anyuranye y'ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori ariko afata umwanya wa hafi n'ashingiye ku gitsina gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza undi ku nkeke ibi byasohowe mu mbonerahamwe yakozwe na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina harakorwa ibikorwa byo kwigisha abaturage uko bakwirindira ihohoterwa n'uko barikorewe batinyuka bakajya barigaragaza insanganyamatsiko y'umwaka igira iti dufatanye twubaka umuryango uzira ihohoterwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nk'uko muvyumvise ubu ni ca gihe co kubashikiriza amakuru yerekeye inkino z'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ziriko zibera i Qatar turi kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo yakurikiranye izo nkuru Eh, Fidel mu majambo make amakipe ariko agenda gute eh, inkino ziriko zigenda gute cane cane ushimikiye ku makipe yo muri Afrika
rero bakoze frederic namwe bakunze ko mudutega amatwi Eh, iki gikombe rero nk'uko eh, twari kigeze ku munsi w'icyenda mu nkino zabaye uno munsi ku wa mbere mu rukino rwa mbere cameroon yahanganije na serbie ibitsinda bitatu kuri bitatu mu rukino rwakwirikiye rwahuje korea y'epfo na ghana ghana yataye intsinzi y'ibitsinda bitatu kuri bibiri muri uyu mwanya tuvugana brazil iriko irakina n'ubusuwisi ni ku munota wa cumi na gatanu mu gice cya mbere cy'urukino bikaba bikiri ubusa ku bundi Ah, tugiye ku nkino ku munsi eh, w'imana ni ukuvuga ejo eh, costa rica yatsinze ubuyapani igitsindo ku busa Eh, espagne n'ubudagi byaranganije igitsindo ku kindi mu gihe maroc yatsinze ububirigi ibitsindo bibiri ku busa croatia nayo itsinda canada ibitsindo bine ku kimwe muri rusange i- imigwi yo muri afurika ah, iracyafise umuntu yovuga muri rusange amahirwe ushobora kuva mu mu migwi irimo ikunguruza muri twe cy'umunani tekereza tubizova ku bwene izoba yabyifashemwo ah, mu nkino za nyuma eh, zo mu migwi ayo makipe arimo Eh, turabanza nka senegal iri mu mugwi a n'amanota atatu tunisia mu mugwi b n'inota rimwe maroc ifite inota nira afite amahirwe mu mugwi f mu mugwi kamero ifite inota rimwe ghana nayo ifite amanota atatu Egome Fidel mu masaha ari imbere eh, ubandanye ukurikirana izo nkino turagutera akamo kandi urakoze cane murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika mu burundi kuva ku wa kane w'indwi irangiye haratunganijwe inama rukokoma ya gatatu igenewe kwiga ibibazo biri umwuga w'itangazamakuru n'uburyo byotorerwa inyishu iyo nama yahuje abamenyeshamakuru abayatanga hamwe n'inzego z'ubuyobozi yarihweje uburyo bwo gutangaza amakuru hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi bumenyi hamwe na bimwe mu bitagenze neza muri uwo mwuga n'uko byotorerwa umuti ni inkuru y'ijwi ry'amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo mu burundi tugiye kuyisomerwa na tiyarive ndayishimiye iyo nama yari yatumiwemwo abavugizi b'inzego zitandukanye za leta abarongoye amashirahamwe yigenga ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru abo mu rwego rwa leta rukurikirana ibivugwa mu bimenyeshamakuru n'abafise ico baterera muri ico gisata inama ikaba yuguruwe n'icegera c'umukuru w'igihugu bazombanza prosper ubushikiranganji bujeje kumenyesha amakuru mu burundi n'urwego rwa leta rukurikirana ibivugwa mu bimenyeshamakuru baratunganije inama rukokoma y'abavugizi b'inzego zitandukanye abarongoye amashirahamwe yigenga babura amatari b'intara abamenyeshamakuru n'abarongoye ibimenyeshamakuru mu iseminari nkuru y'igitega icatumye hategurwa iyo nama rukokoma igira gatatu ni ukurabira hamwe aho bagejeje gushira mu ngiro ibyo abamenyeshamakuru n'abavugizi bari bishinze kurangura mu nama yaheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nubwo bihora bishika ntibakorane neza mu mwuga wo kumenyesha amakuru abavugizi b'inzego n'abamenyeshamakuru bagwana mu nda bakaganira nk'abazinanye neza nubwo batabicaritse hamwe mu buriro canke mu karuhuko niho wasanga uwukeneye uwundi amwegera bakayaga nk'abavandimwe canke akamusaba inkuru ijanye n'iyo nama rukokoma kandi akayironka mu ijambo yashikirije Claude Bocu yaserukiye abafasha mu iterambere ry'umwuga wo kumenyesha amakuru arashima ko Uburundi bwateye intambwe mu kubahiriza uwo mwuga Il est réjouissant d'observer que le Burundi a gagné 40 positions. en- birahimbaye kubona uburundi bwarungutse ibibanza mirongo ine ku isi mu kubahiriza no guteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru muri ino myaka ibiri iheze nk'uko icegeranyo cya reporter sans frontiere kivyerekana ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni ikintu gihambaye cyane nicyo gituma nshimye gukeza abamenyesha amakuru batari bake babandanya gukora umwuga wabo neza nubwo bagirwa ko iterabwoba cyangwa bagahatwa gukora ibihushanye n'ukuri abandi ugasanga babandanya gukorana umwete kandi agashahara kadashimishije abamenyeshamakuru bomenya ariko ko ikizotuma bagumana ubwigenge mu mwuga wabo ni ugukorana akarangamutima niko kazotuma baronka amakuru menshi y'ukuri kandi atawegamiye yemewe mu burundi no mu makungu et de qualité sur la marche du monde et sur celle du Burundi.
claude bocu arashigikiye kandi ko intwaro rusange nyayo idashoboka mu gihe ibimenyeshamakuru atabwigenge bukwiye biba bifise serge banyimbe nawe yaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha imico indero n'ubumenyi ku isi unesco yagarutse ku civugo c'iyo nama rukokoma Les travaux de cette troisième édition des États généraux.
ibikorwa by'inama rukokoma igira gatatu byatunganijwe ku civugo cashizwe imbere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ati ibimenyeshamakuru ni karahara mu ruganda ntibacura ico civugo kiragaragaza akamaro ko gutanga amakuru y'ukuri agirira akamaro kanini abarundi ayo makuru afitiye akamaro kanini abarimyi aborozi abafata ingingo abanyamitahe kandi akabafasha gufata ingingo zibereye amakuru rero ategerezwa kuboneka agakingirwa uko yatohojwe Du peuple, euh, du public au Burundi.
naho imana vestine arongoye urwego rwa leta rugenzura ibimenyeshamakuru nawe ati inama rukokoma itunganijwe nyuma y'imyaka cumi iba akaryo ko kwisuzuma ahabaye intege nke hamenyekane aho byagenze neza naho nyine hamenyekane umushikiranganji wo kumenyesha amakuru leokadinda cayisaba mu ijambo ryiwe agaragaza icizere ko iyo nama rukokoma izotuma umwe wese atahura uruhare afise Ces assises sont organisées pour la troisième fois.
iyi nama rukokoma igira gatatu ikoranije abafite icyo baterera mu kumenyesha amakuru izo kwiga ingorane ziri mu mwuga wo kumenyesha amakuru yige ukugene zotorerwa umuti abamenyesha amakuru n'abatanga amakuru bamenye kandi bakore icyo bajejwe bakore bisunze amategeko n'akarangamutima hazokwigwa kandi ibijanye no kumenyesha amakuru ku buhinga ngurukanabumenyi no kugene yogenzurwa Contre les effets générés par la révolution numérique.
mu kugurura iyo nama rukokoma icegera c'umukuru w'igihugu nawe yagarutse ku bituma mu maradiyo hakorwa amakosa Entre 2011 et 2022, nul n'est besoin de rappeler nta n'umwe atazi ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe gushika muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri hari byinshi byahindutse mu gisata cyo kumenyesha amakuru amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byavutse ari byinshi kandi ataburyo bukwiye zifise niko guha akazi rero abashomeri batabifitiye ubumenyi n'akarangamutima iyo niyo yabaye intango yo gutakaza akarangamutima n'ubumenyi mu mwuga wo kumenyesha amakuru utiliser le métier de journaliste.
ikindi cazanye agatotsi mu mwuga wo kumenyesha amakuru ni ibimenyesha amakuru bikorera ku buhinga ngurukanabumenyi kandi bidashobora kugenzurwa hari kandi n'ibimenyesha amakuru byahubye bija muri politike kandi atari yo ntumbero yabyo iyi nama rukokoma rero niba akaryo ko kwisuzuma icegera c'umukuru w'igihugu aremera ko kuva muri bibiri na cumi na gatanu hari byinshi byahindutse kandi leta irabishima Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias et les félicite leta y'u Burundi irashima ibikorwa by'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bamwe bamwe bakora ijoro n'umutaga kugira bashikirize abarundi amakuru yuzuye abafasha gufata ingingo nziza igana iterambere leta y'u Burundi irashimira kandi ibikorwa by'abamenyeshamakuru mu gihe cyo kwemeza ibwirizwa shingiro muri bibiri na cumi n'umunani no mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri no mu gufasha kurwanya ikiza cya coronavirus Oui, le monde ces dernières années, euh, le Covid-19 ico nico gituma leta ishigikira ibimenyeshamakuru gushiraho ikigega kijejwe kubifata mu mugongo igafungura abamenyeshamakuru bari bafunzwe igatera akama bahunze ngo bagaruke bubake igihugu cabo abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu nabo basabwa kudashira imbere kwiyamamaza bagatanga amakuru y'ibyaranguwe ntibahayagize imigambi ariko iyo nama itunganijwe mu gihe abamenyeshamakuru bidoga ko abavugizi canke abo mu ntwaro babagora iyo babasabye amakuru makuru John Wenman Irakiza akorera ikinyamakuru iwacu mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'u Burundi ati kutwima amakuru nibyo twamamwo ivyo vyama vyatubayeko na cane cane twebwe usanga dukorera ibinyamakuru canke amaradiyo yigenga ico kibazo turakigira cane cane aho ugenda nko kurondera nk'umutegetsi kanaka kugira ngo inkuru yiwawe igire inguvu cane cane nk'ingorane usanga zabaye mu mihana ukamuvuga uti umutegetsi reka ndamubaza ico biba bizi ko yumvise gukora mw'iradiyo yigenga canke mu kinyamakuru cigenga ahe naho akwakira nabi nabi cankwe ukanamubura gose ahandi naho ugasanga n'umuntu nyagihugu asanzwe yumvise ko uri muri muri ayo maradiyo canke ikinyamakuru kitegamiye leta nk'iyi nka radiyo televiziyo nationale canke izindi bavuga ati izi zi- ziratwegamiye ugasanga uwo muntu arafise ubwoba bw'uko akubwira kwishura ico umubajije akabanza kugira amakenga ati mpava nkurikirwa canke ntibirekuwe cane cane tweho batubwira ngo ngo ubwo ngo muremewe n'abatanga inkuru ngo baragira ubwoba iyo basabwe inkuru kuva muri bibiri na cumi na gatanu bivuye ku byabaye hakagira abagerageza gutembagaza ubutegetsi prosper hakizimana akorera radiyo umuco y'ingozi nawe nyene ati hamwe biroroha ahandi bikagorana byoroha ryari byoroha iyo uyo muntu uri kurarondera yuko amaye ayo makuru ari umuntu mwari musanzwe muzinanye ari umuntu canke asanzwe abamenyereye ariko iyo ari umuntu tuvuge wa kure uwujejwe intwaro adasanzwe yegereye iwacu ingozi hajya mu gisagara aho dukorera icyo gihe ntibyoroha kuko hari nk'igihe byigeze gushika ugasanga nakavuga ati jewe wamenyesha amakuru kanaka we sindakuzi sinzi yuko n'icyo kimenyesha amakuru ukorera yuko coba ari cyo icyo gihe inkuru ugaca ugenda uyibuze uko ngo hari n'abajejwe intwaro bishura abamenyesha amakuru kuri telefone ko bazobaha inkuru imbona nkubone ibyo navyo bituma hari inkuru baheba kubera amaradiyo amwe amwe ataburyo afise canke zigacegwa kuko bisaba umwanya wo kuja kuvugisha uwurondera kw'inkuru manariyo renine akorera rema fm we yahisemo kuronderera inkuru ahandi kuko abavugizi bamugora ubwa mbere bwobwo biragoye kuronka aba bo muri leta kubera ko barafise amategeko bakorera ko yo kuba atari uwari we wese apfa gutanga amakuru hanyuma rero n'abajejwe gutanga nya makuru eh, si benshi ushobora kuronka aha ndavuga nko mu gipolisi mu baganga naho nyene wanashaka baba abakora ivyabo ca- abi- abikorera utwabo canke n'aba leta nyene usanga bigoye ari naco gituma mbere wanashaka je ko bahora no mu biganiro kenshi kenshi nahise mu kuza ndafata nkakora ubushakashatsi nkakoresha internet hama nkabaza bimwe n'ibindi ijya n'ino eh, kubera ko iyo wizeye ngo mu biganiro uzoronka abatumire biza kurangira kenshi udashoboye kubaronka filipo ngendakumana we akorera ikinyamakuru co ku buhinga ngurukanabumenyi ikiriho ati ibimenyeshamakuru bifise uburyo ibikoresho n'abakozi bake kubera ubukene bubirangwamwo nico gituma rimwe na rimwe bitangaza inkuru zituzuye ingorane zirashobora kuva kuri aho tuzirondera bakubwira bati ingo tuziguhe ugaca usanga mu binyamakuru byacu ntidufise abamenyeshamakuru bakwiye bo guca biruka aho ba- bakubwiye ngo uje harashobora kuba ari hamwe habiri ha- canke hatatu ikindi naco ugaca usanga naho wowe bafise bashaka kujayo ugaca usanga ntibafise uburyo imiduga yo gushikayo muri uwo mwanya gabriel rufyiri arongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire no kunyonora itunga ry'igihugu nawe nyene aramaze kubona ko mu rwego rw'abavugizi hari agahaze turabizi je ndi mu bantu bakunda gutumira mu madeba mu biganiro muri leta nuko ntibacita ibiganiro ivyo mubimenye ntibashitaba ibiganiro dusanga turiko turavuga twababaza abajournaliste bashobora tubwira bati muri leta ntibigera baza niyo tuba- ubu baratubujije ngo ntitwe tunabarondera mugabo twebwe tukumva umengo si ibintu vyiza na gatoya kuko muri leta bagomba kumva yuko nabo bafise iryo tegeko ryo kumenyesha bugaga gabi umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abavugizi n'abamenyeshamakuru kwibuka ko iyo migwi yombi ikorera abarundi ico twifuza cova muri bino biganiro vyatunganijwe ngaha igitega ni uko umwe wese yogira umwitwarariko w'akazi ajejwe umunyamakuru akarondera amakuru kandi mu buryo bukurikije amategeko kugira ngo abenegihugu bashobore kuronka inkuru baba bifuza hanyuma je naje nkoze akazi kanje neza nk'umuvugizi wa nyeneteko mukuru w'inama nkenguzamateka nta mvo n'imwe yoshobora gutuma ntaronka inyishu mba umunyamakuru akeneye eh, kuyibaza kugira ngo ayishikirize abenegihugu twiteze ko umwe wese mu ruhara rwiwe akora ico ajejwe agikore neza uwudafise ubumenyi bamukaririza ubwenge kugira ngo ashike kuri rwa rugero rwo koko rwo kwitwa yuko ari umuntu akora umwuga kanaka umunyeshamakuru umunyeshamakuru mwiza ufise akarangamutima k'umunyeshamakuru uri umuvugizi umenya ko uri umuvugizi kugira ngo ibyo byose byubake eh, imitima y'abantu baba bakeneye kuronka inkuru z'ukuri mu mashirahamwe karihiriza ubwenge abamenyeshamakuru n'abavugizi ngo barafise icizere ko ibintu bigiye guhinduka baramaze gutanga inyigisho zijanye n'akazi k'ubuvugizi n'ukugene bashobora gutanga amakuru canke bakayashira ku mbuga z'inzego canke intara bavugira gutyo uwurondera amakuru ayaronke bitamugoye
turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese